Foreign Service Institute, Kirundi Basic Course, Unit 24. Basic Dialogue. Dialogue for Learning.
wavuye mu kirundo ryari wavuye mu kirundo ryari nzoca nsubirayo vuba nzoca nsubirayo vuba ariko nzoca nsubirayo vuba ariko nzoca nsubirayo vuba naje hirya y'ejo ariko nzoca nsubirayo vuba naje hirya y'ejo ariko nzoca nsubirayo vuba nk'irya bujumbura nk'irya bujumbura numva ngo ni nk'irya bujumbura numva ngo ni nk'irya bujumbura izuba ry'iwanyu numva ngo ni nk'irya bujumbura izuba ry'iwanyu numva ngo ni nk'irya bujumbura rimeze gute rimeze gute reka nta keza karuta bujumbura reka nta keza karuta bujumbura nico kimwe nico kimwe n'ubushuhe bwo mu ijoro nico kimwe n'ubushuhe bwo mu ijoro nico kimwe kandi n'ubushuhe bwo mu ijoro nico kimwe kandi n'ubushuhe bwo mu ijoro nico kimwe na birya biyaga na birya biyaga ntihaterwa gushuha na birya biyaga ntihaterwa gushuha na birya biyaga ubwo ntiyaterwa gushuha na birya biyaga ubwo ntiyaterwa gushuha na birya biyaga uko ari hasi uko ari hasi ngira ngo ni nuko ari hasi ngira ngo ni nuko ari hasi ego kandi ngira ngo ni nuko ari hasi ego kandi ngira ngo ni nuko ari hasi ukwezi ziba zagarutse ukwezi ziba zagarutse ariko sinzi ukwezi ziba zagarutse ariko sinzi ukwezi ziba zagarutse zo kuri rwihinda zo kuri rwihinda kuraba inyoni zo kuri rwihinda kuraba inyoni zo kuri rwihinda nagomba kuja kuraba inyoni zo kuri rwihinda nagomba kuja kuraba inyoni zo kuri rwihinda ni muci ni muci ishamba ryo ku mupaka ishamba ryo ku mupaka kuraba ishamba ryo ku mupaka kuraba ishamba ryo ku mupaka ni naho hameze neza ho kuraba ishamba ryo ku mupaka ni naho hameze neza ho kuraba ishamba ryo ku mupaka yocahe yocahe ajanywe no gutembera yocahe ajanywe no gutembera yocahe umuntu ajanywe no gutembera yocahe umuntu ajanywe no gutembera yocahe aho barima aho barima aho bubaka n'aho barima aho bubaka n'aho barima abantu babura aho bubaka n'aho barima abantu babura aho bubaka n'aho barima aho wobona abantu babura aho bubaka n'aho barima aho wobona abantu babura aho bubaka n'aho barima mu bya kayanza ingozi aho wobona abantu babura aho bubaka n'aho barima mu bya kayanza ingozi aho wobona abantu babura aho bubaka n'aho barima ushatse mu bya kayanza ingozi aho wobona abantu babura aho bubaka n'aho barima ushatse mu bya kayanza ingozi aho wobona abantu babura aho bubaka n'aho barima vyiharije amashamba vyiharije amashamba ibikoko ari byo vyiharije amashamba ibikoko ari byo vyiharije amashamba aho uzosanga inka n'ibikoko ari byo vyiharije amashamba aho uzosanga inka n'ibikoko ari byo vyiharije amashamba iba gitega bururi makamba aho uzosanga inka n'ibikoko ari byo vyiharije amashamba iba gitega bururi makamba aho uzosanga inka n'ibikoko ari byo vyiharije amashamba ukazohindukira iba gitega bururi makamba aho uzosanga inka n'ibikoko ari byo vyiharije amashamba ukazohindukira iba gitega bururi makamba aho uzosanga inka n'ibikoko ari byo vyiharije amashamba kungeza kure kungeza kure ubushuhe bwa bujumbura buza kungeza kure ubushuhe bwa bujumbura buza kungeza kure ubu bushuhe bwa bujumbura buza kungeza kure ubu bushuhe bwa bujumbura buza kungeza kure ariko ubu bushuhe bwa bujumbura buza kungeza kure ariko ubu bushuhe bwa bujumbura buza kungeza kure ugaca wifuza ikikugarukana ugenda gushika harya haruguru mu misozi ugaca wifuza ikikugarukana ugenda gushika harya haruguru mu misozi ugaca wifuza ikikugarukana ni birometero bikeya ugenda gushika harya haruguru mu misozi ugaca wifuza ikikugarukana ni birometero bikeya ugenda gushika harya haruguru mu misozi ugaca wifuza ikikugarukana kimeze gite kimeze kite ko nkibonera kure kimeze gite ko nkibonera kure kimeze gite kirya kibira ko nkibonera kure kimeze gite kirya kibira ko nkibonera kure kimeze gite n'ahandi nyene kirya kibira ko nkibonera kure kimeze gite n'ahandi nyene kirya kibira ko nkibonera kure kimeze gite utwogo tuhanantuka ku mabuye utwogo duhanantuka ku mabuye n'utwogo duhanantuka ku mabuye n'utwogo duhanantuka ku mabuye hari imisozi itandukanywa n'utwogo duhanantuka ku mabuye hari imisozi itandukanywa n'utwogo duhanantuka ku mabuye harapfutse hari imisozi itandukanywa n'utwogo duhanantuka ku mabuye harapfutse hari imisozi itandukanywa n'utwogo duhananduka ku mabuye reka hararyoheye ijisho reka hararyoheye ijisho nk'iyi mbona hejuru ya bujumbura nk'iyi mbona hejuru ya bujumbura mu gihugu imeze nk'iyi mbona hejuru ya bujumbura mu gihugu imeze nk'iyi mbona hejuru ya bujumbura imisozi yo hagati mu gihugu imeze nk'iyi mbona hejuru ya bujumbura imisozi yo hagati mu gihugu imeze nk'iyi mbona hejuru ya bujumbura mbega imisozi yo hagati mu gihugu imeze nk'iyi mbona hejuru ya bujumbura mbega imisozi yo hagati mu gihugu imeze nk'iyi mbona hejuru ya bujumbura ntiri hejuru cane ntiri hejuru cane oyi yo hagati ntiri hejuru cane oyi yo hagati ntiri hejuru cane none nta nzuzi nini ziriho none nta nzuzi nini ziriho izindi ni ntonto izindi ni ntonto nazo izindi ni ntonto nazo izindi ni ntonto hariho ruvubu na ruvyironza nazo izindi ni ntonto hariho ruvubu na ruvyironza nazo izindi ni ntonto
Dialogue for fluency.
wavuye mu kirundo ryari naje hirya y'ejo ariko nzoca nsubirayo vuba izuba ry'iwanyu numva ngo ni nk'irya bujumbura rimeze gute reka nta keza karuta bujumbura kandi n'ubushuhe bwo mu ijoro nico kimwe ubwo ntihaterwa gushuha na birya biyaga yego kandi ngira ngo ni nuko ari hasi nagomba kuja kuraba inyoni zo kuri rwihinda ariko sinzi ukwezi ziba zagarutse ni muci ni naho hameze neza ho kuraba ishyamba ryo ku mupaka umuntu ajyanwe no gutembera yoca he ushatse mu bya kayanza ingozi aho wobona abantu babura aho bubaka n'aho barima ukazohindukira ba gitega bururi makamba aho uzosanga inka n'ibikoko byiharije amashamba ariko ubu bushuhe bwa bujumbura buza kungeza kure ni ibirometero bikeya ugenda gushika harya haruguru mu misozi ugaca wifuza ikikugarukana n'ahandi nyene kirya kibira ko nkibonera kure kimeze gite harapfutse hari imisozi itandukanywa n'utwogo duhananduka ku mabuye reka hararyoheye ijisho mbega imisozi yo hagati mu gihugu imeze nk'iyi mbona hejuru ya bujumbura oya yo hagati ntiri hejuru cane none nta nzuzi nini ziriho hariho ruvubu na ruvyironza nazo izindi ni ntonto
Supplementary vocabulary.
nta ntare nyinshi ziri burundi intare ingwe inguge ingona imfyisi umuswa intozi urunyegeri impongo ingeregere igitangurirwa imvubu hariho impongo i burundi ariko si nyinshi cane hariho imvubu muri ruvubu hariho impyisi mu mashamba yo ku mupaka hariho inzovu mu kiyaya ca rusizi
Exercise 1. Changes of tense, mood, and person based on sentences 1 and 2 of the basic dialogue.
wavuye mu kirundo hirya y'ejo naje hirya y'ejo wavuye mu kirundo hirya y'ejo naje hirya y'ejo ejo wavuye mu kirundo ejo naje ejo uyu munsi wavuye mu kirundo uyu munsi naje uyu munsi kubiba wayabivye uyu munsi nayabivye uyu munsi kuwa mbere wayabivye kuwa mbere nayabivye kuwa mbere ninde ninde yayabivye kuwa mbere nije nayabivye ku wa mbere hirya y'ejo ninde yayabivye hirya y'ejo nije nayabivye hirya y'ejo uyu munsi ninde yayabivye uyu munsi nije nayabivye uyu munsi kumutuma ninde yamutumye mu kirundo uyu munsi nije namutumye uyu munsi ejo ninde yamutumye mu kirundo ejo nije namutumye ejo
Exercise 2. Substituting nouns and also possessive plural personal pronouns based on sentence 3 of the dialogue.
izuba ry'iwanyu ni nk'irya bujumbura izuba ry'iwanyu ni nk'irya bujumbura jewe izuba ry'iwacu ni nk'irya bujumbura izuba ry'iwacu ni nk'irya bujumbura ubushuhe ubushuhe bw'iwacu ni nk'ubwa bujumbura bo ubushuhe bw'iwabo ni nk'ubwa bujumbura imvura imvura y'iwabo ni nk'iya bujumbura wewe imvura y'iwanyu ni nk'iya bujumbura abantu abantu b'iwanyu ni nk'aba bujumbura jewe abantu b'iwacu ni nk'aba bujumbura amashure amashure y'iwacu ni nk'aya bujumbura bo amashure y'iwabo ni nk'aya bujumbura ibifungurwa ibifungurwa vy'iwabo ni nk'ivya bujumbura jewe ibifungurwa by'iwacu ni nk'ivya bujumbura
Exercise 3. Concordial agreement based on sentences 3 and 4.
izuba izuba ry'iwanyu rimeze gute izuba izuba ry'iwanyu rimeze gute amashure amashure y'iwanyu ameze gute inzuzi inzuzi z'iwanyu zimeze gute ibibira ibibira by'iwanyu bimeze gute inyoni inyoni z'iwanyu zimeze gute ibikoko ibikoko by'iwanyu bimeze gute ibiyaga ibiyaga by'iwanyu bimeze gute ubushuhe ubushuhe bw'iwanyu bumeze gute imisozi imisozi y'iwanyu imeze gute abantu abantu b'iwanyu bameze gute
Exercise 4, the verb ca plus participial verbs.
ukwezi gushize uzoja he nzoca nsubira ku kazi ukwezi gushize uzoja he nzoca nsubira ku kazi niwaheza kwoza inzu ukora iki nca ngenda ku isoko womenya ururimi wokora iki noca ntangura kwiga ibindi yoza n'amagi womuha iki noca ndamuha amafaranga iyo atagenda wari kumugira ute naca ndamuha akandi kazi
Exercise 5, the verb ba plus participial verb contrasted with the inceptive negative form.
ziba zagarutse muri uku kwezi ziba zagarutse muri uku kwezi ntiziragaruka ntiziragaruka ziba zeze muri uku kwezi ntizirera imvura iba yatanguye kugwa muri uku kwezi ntiragwa haba hatanguye gushuha muri uku kwezi ntiharashuha intofanyi ziba zashize muri uku kwezi ntizirashira
Exercise 6, sentences that contain o plus ku plus a noun of location. This exercise is based on sentence 11 of the dialogue.
umupaka tuzoraba ishamba ryo ku mupaka umupaka tuzoraba ishamba ryo ku mupaka imisozi tuzoraba imisozi yo ku mupaka ikibira tuzoraba imisozi yo mu kibira inzuzi tuzoraba inzuzi zo mu kibira igihugu tuzoraba inzuzi zo hagati mu gihugu abantu tuzoraba abantu bo hagati mu gihugu ikongo tuzoraba abantu bo muri kongo indimi tuzoraba indimi zo muri kongo ibugande tuzoraba indimi z'i bugande ibisagara tuzoraba ibisagara by'i bugande itanganyika tuzoraba ibisagara byo muri tanganyika indimi tuzoraba indimi zo muri tanganyika
Exercise 7, sentences to illustrate the use of the verb kwihariza based on sentence 14 of the dialogue.
iyi nzara yiharije iyi nzara yiharije ni kuki yiharije iyo nzu yose ninde yiharije inzu yohani yiharije irya mangazini yose abavukanyi babiri biharije arya mangazini yose nitwe twiharije arya mangazini yose nimwe mwiharije arya mangazini yose nibo biharije arya mangazini yose
Exercise 8. Sentences with the verb kwifuza based on sentence 16 of the dialogue. Part A with an autonomous complement.
wifuza ikikugarukana wifuza ikikugarukana nifuza ikingarukana nifuza ikingarukana nifuza uwampa akazi yifuza uwamuha akazi
Part B with an infinitive complement.
yifuza kuva imbo yifuza kugura inzu yifuza kuraba inyoni
Exercise 9. The word hagati plus two nouns. A lesson in the geography of Burundi.
murambya murambyiye hagati ya bujumbura na ngozi murambya murambya iri hagati ya bujumbura na ngozi ngozi ngozi iri hagati ya murambya na butare gitega gitega iri hagati ya murambya na ruyigi kigali kigali iri hagati ya nyanza na byumba uburundi uburundi buri hagati y'ikongo na tanganyika u rwanda u rwanda ruri hagati y'uburundi n'ubugande
Exercise 10. Random substitution based on sentence 21 of the dialogue.
iyo hagati ntiri hejuru cane iyo hagati ntiri hejuru cane imisozi y'ingozi imisozi y'ingozi ntiri hejuru cane ntifise amashamba menshi imisozi y'ingozi ntifise amashamba menshi intare imisozi y'ingozi ntifise intare mu mashamba yo ku mupaka mu mashamba yo ku mupaka hari intare imfyisi mu mashamba yo ku mupaka hari imfyisi nta nzovu zihari mu mashamba yo ku mupaka nta nzovu zihari hagati mu gihugu hagati mu gihugu nta nzovu zihari
End of Unit 24.